radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi i kisoro muri uganda turi kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda fm ya voice of muhabura turi kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowe akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose ikaze mu kiganiro tugiye kubagezaho muri aka kanya ikiganiro ni muri sanga muri kumwe na jeffrey mutagoma mwese mwese rero muri sanga
muri sanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze nanone mu kiganiro muri nshuti muduteze amatwi muri iki gihe mu bihugu binyuranye muri afurika haragaragara imyigaragambyo ahanini ishingiye ku bibazo by'imibereho ihenze ibibazo bya ruswa n'imiyoborere itanyura rubanda mu kwezi kwa gatandatu imyigaragambyo nk'iyi yahereye muri kenya mu kwezi gushize iza kugera muri uganda none ubigeze muri nigeria mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turerekeza muri uganda aho ubutegetsi buherutse guhosha imyigaragambyo kabiri kose ndetse inzego z'umutekano zita muri yombi ababarirwa mu magana mu bateguye bagakora imyigaragambyo perezida museveni wa uganda yavuze ko abateguye imyigaragambyo babaze nabi yemeza ko bashukwa n'abantu bo hanze atavuze abo ari bo amaherezo y'iyi myigaragambyo yabaye ayahe yageze ku ki yananiwe iki yasize izihe nkurikizi haba ku bayiteguye cyangwa ku gihugu muri rusange ibi bibazo n'ibindi turabigarukaho tubifashijwemo n'umutumirwa wacu w'uyu munsi ku murongo wa telefone dufite bwana wilson manishimwe ni umusesenguzi mu bya politiki ubukungu n'iterambere rusange ari i kampala mu murwa mukuru wa uganda ariko twamubatumiriye uyu munsi bwana manishimwe ikaza mu kiganiro muri isanga
murakoze mutware kagoma ikaze bishimiye kubura nawe ku ijwi rya mbere
urakoze cyane turi kumwe kandi na ignicius bahizi mumenyereye hano ku ijwi ry'amerika ni umunyamakuru wakurikiraniye hafi iby'imyigaragambyo bwana bahizi nubwo tutari butindane cyane nawe urisanga nk'ubusanzwe
murakoze cyane bwana jeffrey murakoze nishimiye kuba kuri porogaramu ye reka duhere iwawe bwana bahizi ubanze uduhe ishusho y'uko ikibazo cy'imyigaragambyo gihagaze uyu munsi twavuze ko mu kanya tuvuga ukuntu ubutegetsi bwayiburijemo kabiri kose ubu bihagaze bite byahereye he
bwana jeffrey icyo nakubwira ni ukuvuga ko aha muri uganda cyane cyane muri kampala ari umwuka w'imyigaragambyo n'uyu munsi hari imyigaragambyo nyine ariko y'ibindi atari iby'ubucuruzi nangwa nkaya yindi yabaye mu cyumweru gishize kuko uyu munsi hari imyigaragambyo y'abanyapolitike y'urubyiruko rwamagana iyubakwa ry'umuyoboro wa peteroli bigaragambye imbere ya ambasade y'abashinwa hano kuko ambasade abashinwa aribo bashaka gushora umutungo munini mu kubaka uwo muyoboro bavuga ko ushobora kuzatokoza ibidukikije hanyuma rero ni kampala ubu ngubu uhageze wagira ngo uri mu gice kirimo intambara kuko buri ahantu hose kuva imyigaragambyo y'urubyiruko yatangira yo mu kwezi gushize bahasutse abasirikare benshi abapolisi n'ibikoresho byabo imihanda yose aho unyuze ushobora abasirikare n'ibikoresho byabo bivuze ko nubwo ubu ngubu i- imyigaragambyo y'urubyiruko yatangiye mu cyumweru gishize isa nk'iyahoshemo ariko umwuka uracyari mubi kuko ubona abashinzwe umutekano hirya no hino mu mujyi ikindi nanone ni uko ah, keretse umukoso urimo ni uko imyigaragambyo hano kampala itatangiye mu kwezi gushize ahubwo ndumva yaratangiye mbere ya kenya kuko mu kwezi kwa kane habaye indi myigaragambyo ikomeye cyane ariko y'amahoro y'abacuruzi eh, bafunga amaduka yabo kumara hafi ibyumweru bibiri Eh, aba- abacuruzi rero bamagana cyangwa se bahakanya imisoro mishya leta ya- yashaka kubashyiraho Eh, hanyuma iyo myigaragambyo yaje guhagarara abacuruzi bemeranye kugira ikiganiro cyangwa kugira inama n'umukuru w'igihugu kugira ngo yongere asuzume ibibazo byabo ndetse arebe niba yavugana n'abashin- n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro muri iki gihugu kuba ba- bahagarika iyo misoro Eh, rero iyo myigaragambyo yaje gusubiramo mu cyumweru gishize ejo bundi kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu abacuruzi bongera gufunga amaduka yabo bamwe na bamwe bavuga ko batabonye igisubizo kuva muri leta so urabona ni imyigaragambyo isa nk'ihosha ariko igikomeje ha- mu bacuruzi mu rubyiruko mu banyapolitike eh, mu bantu batandukanye bose eh, binubira bamagana ibiri kuba muri gihugu banubira ruswa ah, ubuyobozi bubi u- eh, kwirengagiza amahame ya demokarasi kandi n'umuco wo udahana abanyapolitike n'abandi bantu bakone muri leta ah, bi- ba- bakora ibikorwa bya ruswa bakanyereza umutungo wa leta ariko bigasa nk'aho leta yicisha amaso ntigire icyo ibakora ngo eh, ibashyire mu butabera niba mbyumva neza bwana bahizi eh, twa- twavuze kuri iyi myigaragambyo yateguwe n'urubyiruko tugenda tugana mu bihugu bitandukanye ariko birasa nk'aho niba mbyumvise neza hari ibyiciro binyuranye by'abigaragambya aho ngaho muri uganda buri cyiciro gifite impamvu zacyo
niko bimeze bwana jeffrey niko bimeze nk'uko nkubwiye hari aba- aba- abacuruzi mu gihugu cyose barayigaragambya binubira ku leta kubashyiraho imisoro myinshi cyane urubyiruko narwo rurigaragambya ruvuga ko imbere yarwo hazaza hatizewe kubera ko eh, ibyo umutungo wa leta yagashoye mu bikorwa remezo byazazamura igihugu bikazanafasha urubyiruko kubaho neza no kubona akazi nabo uwo mutungo urimo kunyerezwa kandi uwanyi- uwu- ahunyereswa n'abawunyereza nta n'uwitaho ntabwo bahanwa hakaba rero n'abanyapolitike ku ruhande rwa eh, rwa politike kwa nkabo ishaka ri- eh, ritavuga rumwe n'ubutegetsi riyobowe n'umugabo witwa bobi wine cyangwa se caguranyi robert Ah, iri shaka rya fdc nabo bamaga- ba- ba- bigaragambya kubera impamvu zitandukanye kubera gufungwa abantu babo no kubatimuta bakabura ibirengero Eh, kandi rero nabo ngabo nakubwiye bigaragambya kubera eh, ibikorwa by- by'umuyoboro wa- wa- wa- wa wa petero witwa east african oil pipeline so ni ugiye kureba muri rusange mu gihugu cyose mu nshonda ya buri gihugu muri uganda y'iki gihugu hari ikibazo cy'abantu bigaragambya mu buryo butandukanye mu byiciro bito bito eh, ariko bika- bikerekana ko hari abantu bas- barakaye cyane muri uganda barakaye barakajwe n'ibintu bitandukanye cyane cyane byose bituruka ku buyobozi ku butegetsi Um, akaba rero eh, imyigaragambyo yabaye muri kenya mu kwezi eh, mu- mu bihe bishize isa nk'iyarabaye eh, nk'imbarutso yatumye urubyiruko rwa hano narwo rwumva ko rugomba kugira icyo rwakora kugira ngo rwirwanirire ariko nyine nk'uko twabitangaje perezida museveni avuga ngo no ibyo ntabwo bishoboka mu gihugu cye ngo ahubwo eh, abashaka kubigerageza baza bahura nu- na- ba- ba- bagomba gufungwa bagafatwa bamwe ba- n'uyu munsi ndetse bamwe bazanywe mu rukiko ntabwo- ba- ba- benshi baracyari mu muri- muri- mu magereza ariko nk'uko bivuze urabona ni ikintu kirimo kigenda kiranda haba hano muri uganda no muri kenya dore no muri nigeria ndetse hari n'ibindi bihugu ubona ko umwuka utameze neza abantu basa nk'abamaze kurambirwa ubuyobozi bufite cyane cyane nka hano muri uganda aho umuyobozi amaze hafi imyaka mirongo ine ku butegetsi ah, rero bamwe bakumva bamaze gutakaza ah, icyizere ko ibyo bakeneye kuzageraho mu buzima batazabigeraho kubera politike mbi
ignatius bahizi reka tugushimire cyane eh, reka nanone tukureke ukomeze eh, ukurikirane ibirimo kubera aho ngaho Eh, urakoze cyane kuduha iyo shusho rusange y'uko bihagaze
murakoze cyane bwana geoffrey mutagoma tujye kwa bwana manishimwe wumvise muri rusange ibyo bahizi amaze kuvuga ndahamya ko nawe aho ngaho i kampala urimo urabibona Ah, du- duhere kuri icyo ngicyo yari ashorejeho ati bafite impamvu nyinshi zituma bigaragambya iyi myigaragambyo urimo urayiha irihe shingiro wowe urabona abigaragambya bafite impamvu zihagije zo kwigaragambya cyangwa eh, ni ukuvuga bati ni umuyaga uturuka mu bindi bihugu natwe turashaka impinduka
Ah, urakoze cyane mutware mutagoma Ah, nk'uko ah, girishasi ahita bivuze eh, imyigaragambyo iri ahangaha mu gihugu na cyane cyane ahangaha i kampala Ah, na cyane cyane ah, iyi ngiyi y'urubyiruko iva ku bishinganye no no kunyereza umutungo wa leta ah, bikorwa n'abakuru muri gavumenti so ah, cyabayeho imyigaragambyo wabayeho iminsi makumyabiri n'itatu ah, y'ukwandwi Ah, ah, abari bari kwigaragambya na cyane cyane urugu- urubyiruko bari baje- bari kwigaraga- bari kwigaragambya baja ku ku parliament Ah, nanga se inteko nshinga amategeko bari kuvuga ngo ah, sipika nanga se ukuriye ici- itegeko nshinga- nshinga amategeko ko arekurira akazi kuko ah, baravuze ko bavuga ko yange- agereza umutungo wa gavumenti Ah, so ah, njyewe reba ko impamvu yatumye ah, urubyiruko ah, ur- ah, rwigaragambya ifatitse kuko kuko uri kureba ah, abantu benshi mu uganda bari mu bukene bameze nabi mu marwariro ah, indagara ni rikeya amashuri iki byose ntabwo biri- ntabwo biri kugera neza ariko birababaza byababaje anya- abanyarubyiruko gusanga bamwe bamwe mu ba- bategetsi bari kunyereza umutungo wa leta so nico niho- niho caviriye gusanga bamwe bagiye kwiga- kwigaragambya Mm. none twabonye muri kenya byarakozwe bigira icyo bitanga nubwo wenda na n'ubu biki- bigikomeza ariko eh, itegeko ryongera imisoro bararihagaritse ndetse ba- bashyira igitutu ku- kuri perezida ahindura bamwe mu baminisitiri be ubona yuko hari icyo byatanze muri kenya hari impinduka yabaye aho muri uganda birimo biratanga iki urabona hari icyo birimo bigeraho
Ah, ahangaha muri uganda cyane cyane ah, tureba ko mbese uje ukareba impamvu yatumye ah, bigaragambya baja mu myigaragambyo ko ari uko leta yakumva ijwi ryabo icya mbere ijwi ryabo ryarumvikanye hari n'uko nubwo tutavuga ngo hari igifatika cyavuyemo ariko icya mbere ni icyo kuvuga ngo ijwi ryabo ryarumvikanye ubu ngubu hariho abantu babivugaho So, ijwi ryabo ryarumvikanye ubu ngubu n'abantu rusange abantu ba buri gihe bavuga ku ku- ndetse ko abantu bari kunyereza umutungo undi abayobozi banye- banyereza umutungo So, ah, njyewe nde- ndeba- ndeba yuko bimwe mu byo bashakaga barabibonye kuko ijwi ryabo ryageze kuri mukuru w'igihugu ryageze no ku bandi bantu ba rusange n'abo ah, ibi ngibi bifasha
Mm, umukuru w'igihugu hari amagambo yavuze avuga ko hari abantu bo hanze babiri inyuma yaravugaga ndibuka ko yavuze ngo kugerageza imyigaragambyo mu gihugu kiyobowe n'ishyaka rya nrm ry'umwimerere ngo ni ukubara nabi avuga ko hari abantu ba- bari hanze bari inyuma y'iyo myigaragambyo u- icyo ki- eh, ibyo Museveni yavuze ubibona ute ubona koko haba hari izindi ngufu ziri inyuma y'abo bantu bigaragambya cyangwa ni ibibazo byabo bwite nta nta kundi kuboko kwa gatatu
njyewe uko mbireba ubona ko abanyayuganda batifuza ukundi kuboko kureba ko abategetsi bari kunyereza umutungo wa leta aba ni abana batoya bamanje gukoresha itumanabuhanga nanga se interineti bavuga kuri kubaho mu paramenti ukuntu abayobozi ba paramenti nanga se inteko ishinga amategeko bari kunyereza umutungo wa leta bavayo nyine muri iyo myigaragambyo icya perezida kuvuga ko hari ukundi mukono nanga se ukundi kuboko ibyo ngibyo byo k'umuntu bibyemera kuko tubifuza ukuboko kwa gatatu kumenya ko umutungo wa leta uri kunyerezwa tawifuza ukuboko kwa gatatu kumenya yuko ubuhereza bwa savisi n'agaciro bita usanga abifuza kuba kubanza kumenya yuko abayobozi bari kunyereza umutungo ariko ubuhereza mu marwariro mu mashuri bumeze nabi
wari uvuze mu kanya uti ubona ko ibyo abateguye iyo myigaragambyo bashakaga icya mbere bashakaga kumvikana none barumvikanye ariko nanone ndagaruka kuri icyo kibazo muri kenya twabonye ibintu bifatika umukuru w'igihugu yakoze kubera imyigaragambyo urugero hari itegeko ryari rigiye kujyaho urubyiruko rushyira igitutu kuri perezida arikuraho ahindura bamwe mu bagize guverinoma ye uratekereza ko cyangwa se ubona ari ibintu bishoboka yuko igitutu nk'icyo gishobora kugera kuri museveni ku buryo hari ibyo yahindura mu butegetsi ubona bishoboka ibyabaye muri kenya muri uganda birashoboka
nta muri uganda ntabwo bishoboka kuko wacu ahashingiye cyane ni uko yaguma butegetsi nubwo habaho imyigaragambyo we mbona yakora igishoboka cyose kugira ngo asigare mu butegetsi ndi kureba ko ibyabaye muri kenya bitazaba aha ngaha muri uganda reba ko perezida wacu atazigera ahindura gavumenti
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc reka noneho tujye ku mirongo ya telefoni twakire bamwe mu banywanyi b'ikiganiro babaza ibibazo cyangwa se bashaka gutanga ibitekerezo duhere kuri emmanuel barankeba ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze uherereye he emmanuel
ni mu rwanda
ye ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ni igitekerezo
komeza
igihe cyo mvuga ku bijyanye n'imyerekana cyangwa imyigaragambyo mu kinyarwanda imaze iminsi iba mu bihugu bya afurika mbona ko abantu bayitegura bayitunganya itegura bakanayishyira mu ngiro mbona bataba bakoze ubushishozi buhagije kuko urabya ibihugu bya afurika uburyo biyobowe uburyo bitwawe amategeko aba yirinda amategeko aba akinurira guverinoma cyane cyane aba agamije nko kunumya cyangwa gucecekesha abanyagihugu b'ibihugu byabo gukora rero imyigaragambyo mbizi neza ko atazirika iyi politiki bizotanga ndabona ari nko guca umwanya no gushora abantu baba bagiye bitaba kubakwegera ibibazo
urakoze cyane manuel barangiba kuri icyo gitekerezo utanze
murakoze cyane namwe bwana ishimwe wumvise ibyo emmanuel avuze aravuga ati amategeko ya bimwe mu bihugu bya afurika ntabwo mu by'ukuri aha agaciro abigaragambya agamije kubacecekesha muri uganda niko bimeze
nk'uko nyine urebye muri mu itegeko rikuru ry'igihugu ryo bita constitution kwigaragambya biremerewe muri mu ngingo ya makumyabiri n'icyenda kwigaragambya biremerewe biremerewe mu buryo bavuga ngo abigaragambya mu buryo bw'umutekano polisi ifite kubarinda kwigaragambya bakishyira bakizana urumva ariko ntabwo ari byo turimo kubona
ariko ikibazo ibyo turi kubona turi kubona ibindi turi kubona aho batemera abantu kwigaragambya kandi byemerewe mu itegeko nshinga ikiri kuba aha ngaha mu uganda ni uko itegeko nshinga ryemerera kwigaragambya ariko polisi n'abandi n'abandi bantu bacunze umutekano batemerera abantu kwigaragambya kandi mu mateka cyangwa se mu mategeko birimo
ni ukuvuga ngo ibyanditswe n'ibikurikizwa ni ibintu bibiri bitandukanye
aha gutyo ibyanditswe n'ibikorwa biri diferenti biratandukanye biratandukanye reka tujye kwa alex sabi ikaze mu kiganiro muri sanga
kaza kaza
uherereye he uherereye he nsabe
ndi mu rusaka muri zambia amakuru cyaho muri zambia
aha muri zambia turakomeye ni ikibazo ni igitekerezo
ni igitekerezo yego
umva mu ncamake ubirabye cyane cyane ibihugu byitwa ko bitwarwa n'abasirikare usanga ubwidege byo kwigaragaza atari ikirenga kuko ubirabye nk'ibihugu cyane byo muri afurika bitwarwa n'abasirikare nk'uburundi hano burundi bitwarwa n'abasirikare u rwanda u rwanda rutwarwa n'abasirikare uganda n'abasirikare kugira umuntu aronke ahantu kanaka amenera ngo avuge ibyiyumviro by'isanga bigoye cyane kuko niyo wiheze ukagira icyo ugomba kuvuga ubw'igitombora ndi baranakuyuruza ugasanga ubuzima bwawe buhereyeyo so mba biba bigoye biba bigoye uburundi mpuzabitsina cyangwa uburundi rwanda kenya uburundi rwanda na uganda bishobora kubigeranya na kenya hano kenya mu ngaha hariho liberite totale kugira ngo ashobora kuvuga icyo yumvira no muri tanzania kuko uko ukaca usanga ari n'ibya bihugu ibihugu urumva bitanga liberite ku buryo ushobora kuvuga icyo ugashyira icyumviro cy'iwawe ukigaragaza ni bya bihugu usanga bitwarwa n'abasivili ni ibihugu bita ko bitwarwa n'abantu baciye mu gisirikare ubu usanga batari ikirenga mu cyamwiriki byabaye mu burundi mu bibiri na cumi na gatanu habaye imyigaragambyo abantu babiciriye n'uburaza ukuntu bangana naho leta y'ubundi itabyemera mu rwanda hoho nta muntu wekwenda ngo arikire ngo agiye mu burara bagiye kwigaragambya muri uganda nako hoho n'intenze no kubarasa barabarasa so biba bigoye cyane biba bigoye cyane cyane cyane ibihugu bikorwa n'abasirikare usanga atari depute utari hari mu buraga nk'ibindi bihugu usanga twitwa n'abasirikare nk'ubu nk'aho ndigiye ngaha muri zambiya nta myigaragambyo ikunda kuhaba mugabo urabona ko umunyagihugu arekuriwe kuvuga ibyo ashaka kandi muri zambia ntishobora kumva ngo ngo umunyapolitike yanyurujwe oya ntishobora kuvuga ngo umuntu yanyurujwe ngo yabuze irengero oya ntikibaho barashobora guterana iby'amajambo bakarenza iby'amajambo ngaho nyine mugabo nta nta nta bantu usanga ngo abanyapolitike barinjira cyane mu bantu ngo babatoteze bagire ne oya oya si kenshi kandi zambia uraze n'inzego zabo ukuntu zipanze zerekeye by'ubucamanza umucamanza aba ari umuntu akomeye cyane ku buryo mwebwe abantu basanzwe no kugira ngo namubone aba ari ibintu bigoye cyane ibyo binjira muri sentare aba ari protege so niba urubanza rugiye muri sentare ntabwo ari urwa politiki baruca nk'ubu ruteza nk'uko ruteza gutibwa nk'ubu ndabyo nk'akarorero kuri uyu muperezida wo muri zambia kuva ku butegetsi abanyagihugu umuperezida asanzwe ahari michael sata amaze kwitaba imana umuganga yari atoye undi muntu kanaka awuserukira mugabo abanyagihugu barankate oya tubishaka twe dushaka uyu edi gacaga nk'umutwe aduserukira itoza urubanza ruterwa muri sentare rumaze na muri sentare umva umugambi arimo ntiwamushyigikira mugabo sentare azasinya no mwebwe mwebwe mu mugambi ko mutagomba kumushyigikira kandi abanyagihugu bo bashaka nimwe muzomutora uyu mushaka nimwamutora mwebwe nyiri abanyapolitiki mubona ko agahita kurengana cyane abenegihugu nimumureke ko aribo bashaka yitoze kugira ngo bazomutore so uca usanga rero kenshi na kenshi ibihugu bitwarwa n'abasirikare n'ibihugu bidatwarwa n'abasirikare biba bitandukanye biba bitandukanye nsabire reka tugushimire icyo gitekerezo utugejejeho mu kanya turaza kugaruka iwawe bwanamana ishimwe ariko reka tubanze twakire onesime ndayizeye ikaze mu kiganiro muri sanga
amahoro neza yego uherereye he onesime
mperereye mu gihugu cya kenya aho muri kenya bimeze bite
aha muri kenya turashima imana mu gihe cy'ubu imyigaragambyo isa n'iyacureshe
urubyiruko rwararonse ibyo rwashakaga
tugerageje kubiraba urubyiruko rwaragerageje rwaragerageje guserura icyumviro cyabo kandi mu byumviro byabo bimwe bimwe byarakiriwe kandi tuba turaraba hariho inyishyu zagiye ziratorerwa inyishyu zagiye ziratorerwa umuti yego nuko nakoresha umuzi ariko sinaretse niba ari ikibazo wari ufite cyangwa ari igitekerezo wendaga gutanga noneho ushobora gukomeza
igitekerezo nifuza gutanga ni uko burya ibihugu byacu bya afurika ni uko demokarasi cyari nto cyane mu gihe abenegihugu baba ariko bigaragambye bagomba kugira ngo ibyiyumviro byabo byumvigwe akenshi barahura barahura barahura n'ibibazo kuko abanyepolitike benshi iyo iyo iyo bari ku butegetsi bashyira imbere ibyiyumviro byabo ntibiyumvire ugwaruka nabo niyo mpamvu rero na jewe cyimvuye nashaka gutanga nagomba gukebura abategetsi bari ku butegetsi ko boza bariyumvira ugwaruka cyangwa abenegihugu ko mu byo bakora kugira ngo babashyire imbere kuko nabo nibo baba barabatoye mu gihe baba bari mu myiyamamazo bagenda babwira imigambi bazobakorera ariko ugasanga ya migambi siyo bariko barakora niyo mpamvu rero mu byo baba bariko barakora ari byiza yuko bogesha inama abenegihugu na cyane cyane ugwaruka kuko ugwaruka nabwo rufite ivyiyumviro bidasanzwe mu iterambere ry'igihugu
onesime reka tugushimire cyane icyo gitekerezo ukomeze ugire umunsi mwiza
murakoze
ya tugaruke kwa bwana manishimwe hari ibitekerezo bibiri nsabi yavuze hariya muri zambia avuga ati imyigaragambyo mu bihugu biyobowe n'abasirikare ntishoboka ntacyo ishobora gutanga avuga n'ikijyanye n'inzego z'ubutabera kuba zigenga mu bihugu bimwe ahandi zitigenga aho muri uganda bimeze bite
ndemerekanye n'ibyo yavuze bavuze ko ibihugu biyoborwa n'abasirikare nangwa se igisirikare imyigaragambyo byakorerwaho neza kuko uvuze mu kwigenga kw'inzego z'uburamuzi nanga koti za koti inkiko n'aha ngaha mu uganda independence cyangwa se ubwigenge ni buke ahenshi usanga yuko usanga ubutegetsi bw'igihugu umukuru w'igihugu nanga se perezida ayobora kuko bw'ubutegetsi bw'ubutabera cyangwa se judiciary uko bakora imirimo ni kuvuga ko batigenga inzego z'ubutabera zitigenga niko bari kuvuga
reka dusubire ku murongo wa telefoni twakire eliya maseka ikaze mu kiganiro muri sanga
eee mwiriwe mwiriwe neza muraho cyane uherereye he eliya we
ngo nje ndi mu ntara ya kivu muri kindu aho ni muri repubulika ya demokarasi ya kongo
eee
amakuru cy'aho ngaho
eee hatura amahoro tumeze neza nta kibazo kabisa Eh, nuko rero watwandikiye ushaka kugira icyo uvuga kuri iyi nsanganyamatsiko turimo tuganiraho
yego Mm. telefone yawe ntabwo turimo tuyumva neza ubanza umurongo wacitse kandi ij- ijwi ryari riri ryumvikana neza reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma wenda baze kutugarurira bwana eliya maseka hariya muri kongo ariko tube dusubiye eh, kwa bwana manishimwe Eh, ku- u- twavugaga ku bijyanye n'ubwigenge bw'inzego z'ubutabera aho ngaho muri uganda hari abavuga ko abantu perezida museveni yashyizeho ah, ari abo mu ishyaka rye cyane cyane bamwe bahoze mu gisirikare ari bo usanga bakuriye izo nzego z'ubutabera ku buryo kuvuguruza ah, perezida bigoye cyangwa se guca ukubiri n'ibyo ubutegetsi bwifuza bigoye bityo inzego z'ubutabera zikaba bi- bigoye kugira ngo zibe zakwigenga niko bimeze
ku cyo kuvuga ngo mu nzego z'ubutabera hashyiramo abasirikare icyo ngicyo ntabwo ariko bihagaze Mm.
ejo abantu ba buri gihe abantu abasivili cyangwa se abaseviliyani ariko nyine ah, nibo bereka icyo gukora nibo ubabwira ngo mukore gutya ah, bakabiko- bagakora nyine nk'uko bababwiye ariko ah, ham- hamwe na hamwe ah, ushobora kutabunana ah, nyir'igihugu nanga se perezida kuko urebye mu tegeko nshinga ah, ukareba ingingo ah, mirongo icyenda n'icyenda zimuha zimuha zimuha ingufu nyinshi zimuha ingufu nyinshi kuko baravuga ko umukuru w'igihugu ari we ufite ah, gu- gushaka gavu- gukora gavumenti Aga- akaba yakora iki yashyiraho abantu abashaka ko yishakiye kandi ni- ah, iyo ngingo ikaba inamwemerera kuba yabirukana ahashakiye so ah, ibibazo byo dufite cyangwa se ibyo uganda ifite biva ku itegeko nshinga hamwe na hamwe
Mm. reka dusubire, dusubire ku murongo wa telefone barambwiye ngo eliya arabonetse eliya maseka komeza ku gitekerezo
Eee, nam- namwe ko aramusa neza ndamutsa nawe ko batwumviriza kuri radiyo yacu na cyane cyane ivugira abanya- aba- abanyagihugu bato bato icyo nshobora kuvuga ku bategetsi b'ubu ubona ngaha muri afurika yacu ah, hama hari intwaro ya ya gisirikare abaperezida ugasanga bose ni abasirikare rero biragoye kugira ngo bave ku butegetsi baba bafite akantu ko kwikunda bakaba bashaka gucinyiza abanyagihugu abanyagihugu ugasanga ma- benshi nta mabaraba- nta mabarabara nta mazi ugasanga amahopitari ntibabitwararika ukajya usanga rero ababa ari abasirikare bagaca bataza gutwa- bagatwaza igikenye manake igikenye ni ukuvuga gutwaza ingufu niho usanga rero abanyagihugu usanga bashavuye bakaba ntibabitayeho ariko mu mu bisanzwe nimba mbo- mba mbona ko izo leta ziba zigoye kwanza gukuraho ukajya usanga rero mu gihe haba baba bariko ba- baratwara ukajya usanga abanyagihugu nabo ugasanga leta itabitayeho ugasanga bariya ba- bakuru b'igihugu bobo ni bamwe baba bita abasumirinda imihimbiri aba ba- aba bantu b'ababandibandi
Mm. aho ngaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho abantu bakunze kwigaragambya ubona iyo bigaragambije se hari icyo bitanga ku byo baba basaba ubutegetsi
ntacu bitanga ni ba bantu usanga baba bafite amafaranga ugasanga bajya abanyagihugu n'aho bajya mu ibarabara baragenda na ziya sosiyete sivire nta nguvu ziba zifite kubera bajya usanga bakora mu masosiyete sivire nabo usanga bakorana bajya n'ijya guverinoma ugasanga abanyagihugu usanga bamerewe nabi leta ntibitayeho nabo bujya mu ibarabara kwigaragaza nta musaruro bitanga ariko muri kongo mufite ubutegetsi bwa gisivire
ubutegetsi bwa gisivire ariko ubutegetsi bwa gisivire ntibwitaye ku banyagihugu
ni ukuvuga rero ko ntabwo ari ukuvuga ngo ubutegetsi bukuriwe n'umusirikare ntabwo bubona ibisubizo mu myigaragambyo gusa urumva yuko n'ubukuriwe n'umusiviri ntabwo rimwe na rimwe imyigaragambyo itanga igisubizo
byose nta nta nta nta nta gisubizo bitanga ariko hari ikintu guha nk'akarorero nka nk'iyi ntabwo guverinoma ya felix kisekedi ariko aragerageza uburyo bwose kugira ngo asubize ibintu ku murongo yitaye abanyagihugu ariko bariya abantu usanga bari ko barakorana nibo usanga bari ko baramwononera bari ko baramwononera akazi guverinoma ugasanga agaza gupanga guverinoma ugasanga minisitiri wa sante ugasanga amafaranga ya bije yasohotse kuza gufasha abanyagihugu nuko ugasanga ajya amafaranga ajya mu mifuko yabo niyo bituma nawe umunyagihugu nawe yajya mu ibarabara nta musaruro bitanga ugasanga umuntu ajya kwivuza ugasanga atanga amafaranga ariko bakubwira ko guverinoma ari amafaranga aba yaratanzwe kugira ngo bafashe bajya abanyagihugu ariko ugasanga agiye mu mifuko yabo
eliya maseka reka tugushimire ibitekerezo utanze hano ku ijwi ry'amerika mukomeze kugira umunsi mwiza aho muri congo
nawe mugire umunsi mwiza mani bahezagire yego twese radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana wilson manishimwe ari i kampala muri uganda turavuga ku kibazo kijyanye n'imyigaragambyo ikomeje hirya no hino mu bihugu bya afurika by'umwihariko turi muri uganda bwana manishimwe mu kanya tuvugana na bahizi yavuze yuko hari icyo yise umwuka w'imyigaragambyo muri uganda ko hari amatsinda menshi y'abantu bigaragambya ku ngingo zinyuranye avuga ati hari abacuruzi hari urubyiruko hari muri rusange avuga ati impamvu bigaragambya ni nyinshi urabona umwuka wo kwigaragambya aho muri icyo gihugu twitege ko imyigaragambyo izakomeza cyangwa byararangiye ukuboko kwa leta kurakomeye ku buryo n'ababigerageje bakananirwa ubu ngubu umuntu yavuga ati byararangiye
twari mutagoma kwigaragambya cyagenda mu maso biracagenda imbere nyine icyumweru cyashize nk'uko bahita kubwiye abacuruzi bagizeho umwigaragambyo bagizeho umwigaragambyo w'umutekano bavuga ko gahunda yari yabashyizeho iminsi bo bari bashaka bari bashaka habeho habeho inama amakuru y'igihugu perezida ariko ngira ngo hari yari ateganye tuyabumviriza baraza bakinga amaduka yabo urugero ko bahuye na mukuru wa minisita bageza aho bemerekanya ko bugurura amaduka yabo bagakora umunsi habayeho undi mwigaragambyo ku embaso ya kenya wakozwe n'abanyashakanja forum for democratic change abanyashaka ba opposition bavuga ko ariho abamemba babo bafatiwe muri kenya bagiye mu nama kandi bakaba barafashwe bakabagarura mu uganda aho barimo bari muri gereza nyine babashinja ibyaha byo gukora ba terarizi urareba ko hariho gurupusi nyinshi ziri kwigaragambya hariho urubyiruko aho bari kwigaragambya ubwo kunyereza umutungo wa leta kw'abategetsi hariho n'uwo nguwo wabayeho w'abanyashaka ba forum for democratic change then tukareba ko hariho n'umwigaragambyo w'abacuruzi aho bavuga ko gavumenti iri kubagendera imisoro myinshi
ni ukuvuga ndumva wa mugani ari ari byinshi mu kanya turaza kugaruka kureba uruhare rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri ibi bintu byose birimo kuba aho ngaho muri uganda ariko reka tubanze twakire deni njejimana ikaze mu kiganiro muri isanga deni deni njejimana sinzi niba urimo kunyumva niba unyumva wahita ufata ijambo reka twakire asali asali uherereye hehe
jeni muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu porovensi ya lubumbashi amakuru cyaho lubumbashi
aha turashima kabisa turashima imana nuko rero ni igitekerezo ni ikibazo
rero mfite igitekerezo nagomba gushyikiriza yego gukomeza
turazi ko afurika yacu ibintu bitameze neza igihugu kimwe n'ahantu hose biriho n'aha urubumbashi birimo biraba yewe igitekerezo cyanjye nagomba gushyikiriza ni ku basore abasore ntibagwe mu rudubi bakurikire abanyepolitike oya kuko urabye benshi bari kubafata bari kubakurikira ingendo y'abandi uwundi aba yamaze kuronka bamushyiriye amafaranga yo mu mufuko bambwira mugende muzane induru ibiba turabafashe nawe akajya agenda kubwira abandi atacyo baronse nabo bakajya mu ijya migaragambyo ubirabye benshi barimo barapfiramwo atanyungu baronkeramwo njyewe igitekerezo cya mbyantuka nagomba kubwira abajene abajene benshi ba afurika ntibihende baje mu mvu za politike ntawe zizobageza ntibareka abanyepolitike bakora ibyabo imba ubuzima buzimbye ntibwahe kuzimba uno munsi kuva kera bwari buzimbye nicyo gitekerezo cyanjye nari mfishe muri make bwana asali reka tugushimire cyane icyo gitekerezo ugira umunsi mwiza
oke oke merci
bwana ishimwe uramwumvise rero asali ati benshi bashukwa n'abanyapolitiki abantu benshi bashukwa n'abanyapolitiki ugasanga bagiye muri iyo myigaragambyo ndibuka ko umunsi haraye hari bube imyigaragambyo igisirikare cya uganda na polisi bafunze ibiro by'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ngira ngo rya nup rya robert caguranyi cyangwa bobi wine abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafite uruhe ruhare mu myigaragambyo irimo kuba muri iki gihe muri uganda
twari mutagomba imyigaragambyo y'abacuruzi urareba ko ifatikanye n'iby'ubukungu cyangwa se bya bizinesi byabo aho ngaho nshobora kuvuga ko abanyashaka ridakorengana na gavumenti navuga ko abanyashaka ba opozishoni bafasheho imyigaragambyo y'urubyiruko igamije kunyereza umutungo w'abayobozi nako abanyarubyiruko bo bavuga ko batagira ishyaka ryo bahagarariye urareba ko ari abantu bafite igitekerezo kimwe cyo kugira ngo barwanishe kunyereza umutungo wa gavumenti hamwe no urareba ko ari abanyarubyiruko bafite igitekerezo kimwe cyo kuvuga ngo reka bagire uruhare mu kurwanisha kunyereza umutungo wa gavumenti n'abayobozi kereka hari uvuze ngo nk'umwigaragambyo rwabayeho uyu munsi rwogwaro rw'abanyashaka ritavuga rumwe na gavumenti ishyaka ryitwa demokarati foramu fo demokarati chenji iryo ni irya cyiza besege iryo ni irya cyiza besege nibyo
yes yes icyo ni icyo ni ni ishyaka rya besi yego
so uyu munsi iryo shyaka niryo ryagizeho umwigaragambyo so uvanyeho uyu umwigaragambyo w'uyu munsi ufatikanye n'ab'ishyaka ritavuga rumwe na gavumenti ya foramu fo demokarati kenshi indi myigaragambyo urareba ko ari abantu ba buri gihe badafite aho bahagarariye mu bya politiki nanga se badafite aho bahagarariye mu buryo bwo kuba baba abamemba b'amashaka amwe mu gihugu
ariko ariko ubutegetsi bwo burarikanuye cyane kuko busa nk'aho butinya ko aba bakuriye amashyaka bashobora kwinjira muri iyo myigaragambyo bakaba bagira imbaraga nyinshi kuko niba abantu bavuga ko bagiye kwigaragambya ubutegetsi bugahita bufunga ibiro by'amashyaka atavuga rumwe nabwo ni ukuvuga ko aho ngaho naho bahafite impungenge
niko niko bimeze nyine wabonye ukuntu kenya kenya urubyiruko rwarariye kwigaragambya bivuga ngo itegeko ryo bise finance bill ukuntu bavuyeyo bari kuvuga ngo iryo tegeko gavumenti rivaneho ariko hagati y'imyigaragambyo abatavuga rumwe na gavumenti baje babiyunga nyine babona ingufu gavumenti igera naho igihe cyo kuvuga ngo itegeko katuye turishyize iruhande so ndi kureba ko yesi kuko uvuze gavumenti nayo iri kureba ko bishobora kuba nk'ibya kenya so ikiri gukora ni ukuba ni ukuba maso
ku murongo wa telefoni dufite abantu babiri dufite nta mugabo umwe tukagira nawe urihabwa zeferine duhere kwa zeferine ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane mu kiganiro muri isanga uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
zewe mperereye mu burundi aho bita ingozi ariko ndebye ibyo bamaze kureba ibintu bijyanye n'imyigaragambyo imyigaragambyo hari ubwo bayiha ingufu abatavuga rumwe na gavumenti ariko rero kenshi iyo tugiye kureba ingaruka mbi zigaruka ku rubyiruko
kubera iki uvuga ko zigaruka ku rubyiruko abandi ntizibagereho igituma zigaruka ku rubyiruko ni uko iyo babashoye mu mihanda ngo baje kwigaragambya hano komeza turakumva
benshi iyo bagiye kwigaragambya hari igihe bahura n'ibibazo hari abafungwa cyangwa bakahakomerekera ariko ba bandi baba babakuriyeho mu mashyaka atavuga rumwe na leta hari ubwo batagaruka kubaraba ngo bagire icyo babakozeho
ego turakumva zeferine niba ushoje igitekerezo reka tugushimire ugire umunsi mwiza tujye kwa nta mugabo umwe jimmy jimmy uratwumva
ndabumva neza cyane uherereye hehe jimmy
mperereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma yego amakuru ki aho ngaho igoma
ni ibisanzwe tu umutekano urahari ibikorwa by'abaturage birimo birakorwa kuri iyo ngingo rero murimo muraganiraho ni ikibazo nyine uzi uwo mutumirwa ndetse namwe mwamfashe kugisesengura ese niba muri politiki nyafurika abategetsi bajya ku butegetsi bagiriyeho abaturage mbese muri bimwe bita demokarasi ese ni kuki igihe abaturage basabye ikintu ubutegetsi kuki butakibahereza bukarindira ngo bigararambye kandi banakigararambye ukabona ntacyo byahinduye ese iyi shusho iragaragaza ko normalement muri afurika ubutegetsi bugiraho bujyaho ku bw'abaturage ndetse bugamije gukorera abaturage nicyo kibazo mfite
arakumva umutumirwa reka agusubize sinzi niba bwana ishimwe wumvise ikibazo cya nta mugabo umwe jimmy
ndabumvishe avuga ko isi gavumenti zikora ibyo abaturage baba bashaka kukizirinda ngo bamanze zigaragara njyewe aho ngaho ndeba ko icyagakozwe icyagakozwe cyiza cyagakozwe ni uko gavumenti yagahaye abantu ubuhereza abaturage ikabategeka neza ikabaha kwishyira kwizana batamanje bigaragambya ariko ahenshi nyine mushobora kudahaza buri umwe so reba ko imyigaragambyo atari iriho ariko icyagakozwe ni uko gavumenti yakayoboye neza abaturage ikabaha serivisi batamanje bigaragambya kuko abivuze
ariko bisa nk'aho mu by'ukuri ari musanganya biba ahantu hose ibyo abantu bavuga cyane cyane ku mugabane wa afurika iyo bageze ku butegetsi ibyo basezeranya abaturage ntabwo babikora ni ukuvuga ko baba babizi ko nibahagera batazabikora cyangwa ubona ko hari ikintu gituma iyo umuntu ageze ku butegetsi ahindura imirebere muri rusange bipfira hehe
nyine hari ubwo usanga akakubwira ngo urimo uri muri kampeyini ushaka kuba perezida nanga se ushaka kuba umudepite muri mu nteko nshinga amategeko ahenshi na henshi usanga ibintu bivuga ukabivuga mu cyo bita siyore siyore ni ukuvuga ko uba uri kuvuga ibintu utari wabigeramo neza ukuntu bitwaza wamara kugera mu butegetsi ugasanga haje n'icyo bita riyarite usanga ngo akatugire ngo wasezeranyije abantu kubaha amashuri kubaha amashanyarazi buri buri gomborora buri vileji kuriho amashanyarazi ariko wamara kugera mu butegetsi ugasanga bidashoboye ugasanga bumwe batugire ngo hari imisoro ni mikeya ntabwo ushoboye kuba wakorera ibintu kuba wakora ibintu ukuntu abantu wabaraganyije ugasanga nyine udashoboye gukorera abantu kuko wabaraganyije utaraja mu butegetsi so ibyo ni ibintu bimwe iyo ni ingingo ya mbere iya kabiri naho gusanga umuntu yarageze mu butegetsi akaba igisambo akaba adashaka gukorera abantu kuko yabasezeranyije
reka tugaruke ku by'imyigaragambyo aho ngaho muri uganda ni irihe somo abigaragambya bakuye mu byabaye kuko twavuze yuko hari ababarirwa mu magana bamaze ku gushyirwa mu nzego z'ubutabera bafunze urabona ko abategura imyigaragambyo abayigiramo uruhare barakura irihe somo mu birimo kubabaho ku buryo wavuga uti ubutaha bizaba mu buryo butandukanye
ngira ngo imyigaragambyo isomo bavanamo ni uko bagezaho kugira kuba oganayiti nanga se kuba bafite ubuyobozi bumeze neza kandi bakagira n'abanyamategeko bo kuba baburanira igihe cyo babafashe bashaka kubashyira mu bashaka kubajyana mu bashaka kubashyira bashaka kubashyira mu bifuza ko abayobozi b'imyigaragambyo amasomo bizemo ni uko baba oganayizidi icya kabiri bakagira ba purida nangwa se abanyamateka bashobora kuba baburanira mu gihe cyo babazanye mu butabera
reka tugaruka ku musozo turebe noneho icyo iyi myigaragambyo ingaruka irimo kugira tuvuge haba mu rwego rw'ubukungu wenda mu murwa mukuru kampala aho ngaho irimo iragira izihe ngaruka haba mu rwego rwa politiki cyangwa mu rwego rw'ubukungu
ndavuga cyane cyane mu rwego rw'ubukungu kuko ibyo bibazo cyane mu rwego rw'ubukungu habayeho habayeho imyigaragambyo abantu benshi bakinga bakinga bizinesi zabo bakirirwa mu rugo ubwo rero ureba ko abantu iyo birirwa mu rugo hariho urasanga bizinesi zidakoze se amafaranga so aho ngaho mu rwego rw'ubukungu usanga ko imyigaragambyo ifite ifite kinini cy'ikosa ku buryo bw'ubukungu usanga abantu bari mu rugo batakoze uzi mu kampara hariho abantu batarya hariho abantu batashobora kurya badakoze so ubaye uri muri urwo rwego rw'abantu batarya adakoze ureba ko uraba nyine iyo myigaragambyo irabigukoze nabi naho ku butegetsi buriho hari icyo wavuga uti wenda irabujegeza cyangwa se irabutera igisare cyangwa isura mbi muri rubanda ku buryo umuntu yavuga ati iyi myigaragambyo hari icyo isize mu rwego rwa politiki n'imiyoborere
mu rwego rw'abakozi imyigaragambyo nyine kuko twavuze ko hariho borotayite abantu bari kubakubita bakabafata nabi babajana babajana mu bihome kuri gavumenti iyi myigaragambyo nyine iba itera izina riri hanze no hino hirya no hino izina rya gavumenti imyigaragambyo ikora nabi kuko ahenshi na henshi bakoresha ingufu bari gufata abantu henshi na henshi usanga bayikoresha force bari kubakubita ugasanga biri konona izina rya gavumenti
bwana wilson manishimwe uri umusesenguzi mu bya politiki ubukungu n'iterambere rusange twavuganaga uri kampala mu murwa mukuru wa uganda reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika
murakoze cyane mutware mutagoma ndakwiriye umunsi mwiza
ye umunsi mwiza nawe nshimire namwe inshuti z'ikiganiro muri sanga twataramanye niba nabyita gutaramana cyangwa kuganira nshimira na Cornelius ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma mwese mwese turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nge turasubira mu kanya mu makuru ya nimugoroba
Some for their right, some for fun.